Iri ni Ijwi ry'Amerika ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi ku 11 umwaka w'ibihumbi 2018 kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo ako magana atanu ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira bitanu ngo turayatanga twayakura hese abo n'abagira imirimo mito mito y'ubudandaji mu turere twa rubavu na ngororero mu rwanda turavuga no ku irangira ry'inama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'uburyo bwo kugabanya imbyaro yari imaze iminsi ibera i kigali mu rwanda ku ishyirwaho ry'umugwi ugenewe gukorera hamwe mu kurondera abantu bikekwa ko basize bakoze jenoside mu rwanda bakaba bahungiye mu mahanga no ku bamenyesha amakuru bo mu burundi basabwa gukurikiza amategeko agenga umwuga wabo yamara imbere yaho reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aloyisi bigira imana waramusaruro yisi utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya
maramutse fideli turayahera kuyavugwa kuri afurika abasirikare ndwi ba oni bo mu nteko za monisco barishwe mu bitero bakoranye n'abasirikare ba leta mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo batandatu mu bapfuye bamuka muri mali uwundi umwe n'uwo muri tanzania abandi icumi muri abo basirikare babungabunga umutekano barakomeretse uwundi umwe araburwa irengero nk'uko amakuru yashyikirijwe n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa oni yabivuze abasirikare batari bake ba kongo hamwe n'igitigiri kitazwi cy'abarwanyi bariko barahangana nabo bavuga ko bishwe nabo canke abandi barakomeretse muri iyo mirwano izo ntambara zabereye hafi y'igisagara ca beni mu ntara ya kivu y'uburaruko ahavugwa ikiza ca ebola itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ryashikirije ko abasirikare ba onu hamwe n'abakongo batanye mu mitwe n'abarwanyi b'umuhari adf mu birindiro vyabo by'ahitwa kididiwe adf mwamenya ko ari abarwanyi bava muri uganda bamaze imyaka bakorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe kwivuna abansi jim mattis ariko aragabanya abasirikare ba amerika baharurwa mu majana bari muri afurika kugira bakoreshwe mu ntambara zishobora kuzokwaduka muri kazoza n'ibihugu by'uburusiya hamwe n'ubushinwa umuvugizi w'ubwo bushikiranganji komanda candice tresh yabwijwe rya amerika ko iyi ngingo yerekeye abasirikare amajana indwi bari mu bariko bararwanya iterabwoba mu burengero bwa afurika abo nabo ni ibice cumi ku ijana by'abasirikare amerika ifitiye ku mugabane wa afurika ibikorwa vya gisirikare mu bihugu vya libiya somaliya na jibuti bizobandanya uko vyahamye ngo nta musirikare azokurwaho nk'uko yabandanije abivuga umushikiranganji martis yavuze ko ku mvo z'umutekano wa leta z'ubumwe za amerika guhangana n'ibihugu rutura arico amerika ishira imbere atari iterabwoba igihugu ca Denmark carahagaritse imiliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika cagira gifashishe Tanzania kumvo y'ico cise ukutubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu co muri Afrika yo mu buseruko umushikiranganji wa Denmark ajejwe imigenderanire mu iterambere Ulla Tornaes yashikirije abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ejo ku munsi wa kane kwababajwe n'amajambo y'urwanko yashikirijwe n'umutegetsi wa leta ya Tanzania atashimye kuvuga izina ariko mu minsi iheze komiseri w'igihugu ku murwa mukuru Dar es Salaam yasabye abatanzania kuvuga abo bose bakekwa kuba bakundana bahuje ibitsina mu ntango z'uku kwezi umuryango umwe bwa buraya nawo wavuze ko watanguje gusuzuma ibijyanye n'imigenderanire na Tanzania ku bw'amajambo yashikirijwe n'abo bategetsi gukundana ku bahuje ibitsina birabujijwe muri Tanzania kandi bihanishwa umunyororo w'imyaka irenga mirongo itatu iyi ngingo ya Denmark igihugu kiza ubugira kabiri mu bifasha Tanzania yafashwe ku munsi ibanki nkuru y'isi yose nayo yashikirije ko izohagarika ingurane ingana n'imiliyoni amajana atatu y'amadolari y'abanyamerika yari guhabwa Tanzania ku bw'ingingo yafashwe n'ico gihugu yo kwirukana mu mashure abi abigeme batwaye inda bakiri ku ishuri muri amerika ibitigiri by'abamaze guhitanwa n'imiriro mu buraruko n'ubumanuko bwa california byaraduze bishika ku bantu mirongo itanu n'icenda mu gihe abategetsi bakirondera abantu babuzwe irengero ku bw'iyo miriro mu buraruko bwa california imbeho yatanze akaruhuko ku barwanya imiriro abategetsi bavuga ko ibihe by'imbeho biriko birafasha abarwanya imiriro yiswe abarwanya imiriro imaze kurwanywa ku bice mirongo ine ku ijana gusa buramatari wa leta ya california jerry brown yaragendeye ibice byasinzikaye ku munsi wa gatatu brown atagashavu kwihindagurika ry'ibihe hamwe n'ubugaragwa imiriro y'inkazi iramenyerewe muri california na cane cane mu bihe nk'ibi vy'umwaka mu gihe ubushuhe imiyaga ifashwa bifashwa ikwirakwira ry'umuriro amaze ibihumbi umunani n'amajana umunani niyo amaze gusamburwa mu buraruko bwa california mu kurangiza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iratabariza impunzi zo mu bwoko bwa rohinja mu gihe igihugu cya bangladesh kiriko kiraheraheza umugambi wacu wo gusubiza izo mpunzi mu gihugu cya myanimare bari barahunze ubwicanyi bakorewe guhera mu mwaka wa 2017 niho abasirikare b'igihugu ca Myanmar batangura kwica bamwe ari nako bakoresha n'ivyaha by'agohobera bunwa abana b'abakobwa bigatuma benshi bahungira muri ico gihugu ca Bangladesh
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'uburyo bwo kugabanya imbyaro yari imaze iminsi ibera i kigali mu rwanda yarangiye ejo kuwa kane bimwe mu by'abahinga muri icyo gisata baturuka mu bihugu birenga ijana bashyitse ko nuko ibihugu byose bikwiye kugira uruhara mu guhimiriza abagabo hamwe n'amashengero mu kugabanya imbyaro ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru abari bamaze iminsi ine muri iyo nama yo guca hirya no hino ikibazo cerekeye kugabanya imvyaro n'abahinga barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu bagizwe n'abaganga abajanama b'ubuzima amashirahamwe akomeye yitaye neza y'ibibondo n'abakenyezi ugwaruka abaserukira amavuriro n'ibitaro n'abandi baturuka mu bihugu birenga ijana vyo ku isi harimo n'u rwanda rwakira iyo nama mu ngorane nkuru nkuru basanze zihanze uwo mugambi ni uko hari abatarabona akamaro ko kugabanya imvyaro abagabo batarashira inguvu muri uwo mugambi hamwe n'amashengero atandukanye acigisha abakirisu ko gukoresha uburyo bwo kugabanya imvyaro ari icaha imbere y'imana bemera umushikiranganji wa leta ashinzwe ikibazo c'amagara y'abantu mu rwanda patrick ndimubanzi ari nawe yahagarariye ibirori vyo gusoza iyo nama avuga ko gutandukanya uruvyaro biraba umuntu wese family planning ntabwo ari gahunda y'ababyeyi cyangwa abategarugori b'abadamu gusa family planning iratureba twese abagabo nabo bari bakwiye kugiramo uruhare bakabyitabira baba bagomba no gufasha umuntu babana bakamufasha aba ari bo bagomba gufata metode bakanayifata ari ubwabo iyi family planning iratureba twese nk'igihugu hari uburyo bwatangajwe ko butarakwiragizwa hose yamara ko abagabo bakwiye kubwijukira ubwo nabwo nubwo kwifungisha burundu ku buryo umugabo adasubira gusohora imbuto zitanga umwana bwitwa vasectomy mu gifaransa abatari bake baramaze gutangura kubukoresha mu rwanda abahinga cyo kimwe n'abajanama b'ubuzima bavuga ko ari uburyo bwiza kandi ko butabuza umugore n'umugabo kurangura amabanga y'abubatse iyo wifungishije burundu n'ubundi imibonano mpuzabitsina mu rukundo mu rugo rurakomeza niyo mpamvu igihe ubona abo ubyaye uba ushobora kubarera ushobora kubabonera batunga ukabara babarihira amashuri icyizere ko mwakwivugisha burundu mubyumvikanyeho mwembi twabagira inama rero ababyumva neza bakabyumvikanaho imibonano mpuzabitsina irakomeza ntabwo barabyumva usanga batekereza ko bibagiraho ingaruka mu kuboneza urubyaro ariko cyane cyane ubwo kwifungisha burundu usanga aribwo batitabira njye nabikora kuko narangije kubyara ariko rero n'abandi twabibashishikariza bakaba nabo bakwitabira ubwo buryo uburyo burahari ni bumwe bw'abagabo bwo gufunga burundu nk'uko tubizi ariko bamwe babivuga gutya nko mu rwego rwo gusigana niko nabyita cyangwa se niyo hahandi umubyeyi avuga ati nk'uko bavuga imirimo yose barayifatanya bibaye bishobotse bukaboneka byaba byiza ariko mu gihe butaranaboneka ubuhari bw'abagore bufite akamaro kandi burabafasha abaserukiye abihebeye imana n'amashengero muri iyo nama biyemeje kutabera intambamye uwo mugambi mu bihugu byabo ubu ni umuyisilamu yavuze ku bwabo we commit to continuing to provide and support quality family planning education and referrals ati twiyemeje kubandanya dushigikira twongera dutanga inyigisho nziza zijanye no kugabanya imvyaro ku bantu bose batugana twemeye gukora ubuvugizi no kumenyekanisha uwo mugambi hamwe no gukorana n'amareta mu kibano no mu bandi bihebeye imana canke ababifisemwo uruhara bose kugira ngo amategeko n'amabwiriza agenga uwo mugambi aje mu ngiro kandi ntihagire usigara inyuma bivanye ko yoba abakure canke ko abategerezwa kubimufashamwo atabumenyi bafise cyangwa umutekano muke twatewe intege kandi ko twogira iki kibazo icacu ariko bitabangamiye ukwemera kwacu while maintaining the integrity of of our faith muri iyo nama kandi hari n'abaserukiye abashinga amateka n'abafata ingingo muri ivyo bihugu abo biyemeje gukora ubuvugizi kugira ngo amategeko yose ashire imbere ineza y'imiryango atogwe yamara babona ko hari imigwi isa n'iyibagiwe cane cane impunzi ziba mu makambi uyu abaserukiye ati that family planning services and information become a part of humanitarian response kandi tumenye ko izo nyigisho zoja ku rwego rwo gutabara kandi zigashikira n'abahunze bari mu makambi y'impunzi canke abandi bateshejwe izabo bitumwe n'intambara canke ibiza abo bari mu babangamiwe kandi bahura kenshi n'amabi aturuka ku mibonano mpuzabitsina myinshi kubera kubura ico bakora where they are at increased risk of sexual violence iyo nama yafashwe mu mugongo n'ishami mpuzamakungu oni ibisata nka oms citaho amagara y'abantu finewap ryitaho ineza y'abantu ku isi pnud ryitaho iterambere hamwe n'abandi ivyo bisata mpuzamakungu vyemeje gufasha no kongereza uburyo kugira ngo ugutandukanya imvyaro bikogwe ku rugero rushimishije pyeklave niyo nkuru kigali kubwijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda bamwe mu bakora imirimo mito mito y'ubucuruzi mu turere twa rubavu na ngororero barinubira iduzwa ry'amatagisi basabwa bavuga ko amatagisi yiyongeye inshuro zibiri ugereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umumenyesha amakuru wacu claude ganza munyamagana adufitiye ibindi kuri iyi nkuru ikibazo cy'imisoro ukuntu kimeze bajya bavuga ngo tujye dusora ibihumbi bitanu magana inane ya buri kwezi kandi twendi twayabona isombe aba ni bamwe mu bacuruzi bato cyane bakorera muri amwe mu masoko yo mu turere twa rubavu na ngororero mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko izamurwa ry'imisoro ribabangamira ku buryo kuri bo gukomeza gucuruza n'ubundi ari amaburakindi kuko imisoro basabwa isumba igishoro cyabo bamwe baracuruza isombe idaseye cyangwa idasekuye bigaragara ko yatangiye kuma abandi ni inyanya cyangwa itomati n'utundi ducuruzwa duke mu gihe hari n'abaza mu isoko bazanye amasekuru gusa bategereje abo basekurira isombe twaraganiriye kandi ibyo by'imisoro twe twavuye ku muhanda nta kintu dufite nta rushoro twagiraga nta nikireba nkawe mbese hano amameza abereye aho bose noneho haba hari n'umuntu nk'ubu ngewe nkaba mfite nk'isekuro yonyine nkaza ari ugusekura gusa nanjye bakanyandikira uwo musoro w'ibihumbi bitanu magana inani kandi ari ugusekura gusa ntacuruza ibindi ibindi byo ku ruhande nta mafaranga muno mu isoko tubonamo rwose muzatuvuga umusoro ni ngombwa ariko nuko umusoro uremereye kuri twebwe kubera yuko ducuruza ku meza tukarangura utunyanya n'utukaroti wenda n'udutoryi ariko ayo mafaranga ntabwo tuyumva kandi nta n'ayo twabona rwose kuko tutakwisezera aba bacuruzi bavuga ko batunguwe n'uko imisoro yahise izamuka ikikuba inshuro ebyiri kandi batarigeze bagishwa inama cyangwa ngo babiganirizweho mu buryo butaziguye ntabwo bigeze badusobanurira ukuntu byagenze twagiye gusora tugira ngo bwuruje imisoro garuka ni ukuvamo kubera ko duhomba nk'ibyo turangura ntabwo twunguka mbere twasoraga bitatu ubwo nibwo umusoro wuriye mu kwa cumi na kumwe nibwo twatangiranye na bitandatu babidushyiriye ku musoro umwe umuntu aba ari hano mu isoko akaza bakakubarura utazi ibyo bakubarurira ngo ni ibiki tugiye kumva twumva porosabiteri arajera aravuga ngo mbese ni kubera iki tutajya gusora turavuga ngo mbese ko dusora ipatante n'ibindi tuzajya gusora ni ibihe baravuga ngo imisoro y'ukwezi ngo batirebye muri mashini basanga turimo amadeni ku kwezi nubwo bavuga batya ingingo ya mirongo itandatu na rimwe y'itegeko nimero mirongo irindwi na gatanu akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani ryo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage isobanura ko ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro bifashwe bitangazwa kandi bikamanikwa ku mazu yose y'ubuyobozi bw'urwego rw'imitegekere y'igihugu rwegerejwe abaturage bireba mu buryo bwo kubimenyesha abo bireba nubwo hari abakivuga ko ibyo byemezo batigeze babimenyeshwa muri bo hari abavuga ko bamaze kubarwaho amadeni menshi kandi basanga azakomeza kwiyongera kuko nta bushobozi bwo kuyishyura bazabona bakaba basaba gusonerwa ariko magana atanu ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira bitanu ngo turayatanga twayakura he none ubwo hari imyenda bababaraho
ngo bazabara bahereye mu kwa gatanu kwishyura amafaranga ibihumbi ajya gusara bitanu magana arindwi nzayakura bita n'abana bari kwiga baradusaza tuzakora tutanashora nk'ubu umagaritse gutya ukukomeza nta bitanu mfite pe dore igode ngino nunguye urebe ko ubonamo inoti ya bitanu guverineri w'intara y'uburengerazuba bwana alphonse munyantwari avuga ko imisoro ishyirwaho byemejwe n'inama njyanama y'akarere kandi abikorera baba bayihagarariwemo ariko ngo bizongera bisuzumwe aho bibangamye binozwe urwego rw'intara uko ntekereza n'urwego rw'akarere cyazaganirwa kubera yuko dufite n'ubundi ihuriro ry'abikorera ndetse n'ubuyobozi ni ibiganiro biba hagati y'abikorera n'uturere ku nzego zose ibyo biganiro birahari mu biro twabiganira dukurikije biro kandi kuko hari aho twagiye akarere kakagenda kabikosora ahandi aho babona bitanoze bakabinoza bigomba kunyura mu biganiro n'abikorera byumvikana ko rero mu by'ukuri niba hari aho bitanoze tuzabiganira ko iby'imisoro murabizi hari n'aho abantu bavuga ati uyu musoro uraremereye yenda atari ko bimeze ariko icyo nabiza ni uko byose byose bigomba kunyura mu mucyo no kubivuganaho haba hari ikibazo gihari kigakosora ubuyobozi bw'uturere buvuga ko bwazamuye imisoro bugendeye ku byiciro by'ubucuruzi kugira ngo hongerwe ingengo y'imari yatwo nk'akarere ka ngororero kihaye intego yo kwinjiza miliyoni magana arindwi mirongo ine muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani avuye kuri miliyoni magana atanu mirongo irindwi yinjiye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi abacuruzi bato cyane bo mu karere ka ngororero bavuga ko basuraga ibihumbi bitatu buri kwezi ariko ubu yabaye ibihumbi bitandatu magana inani naho abo mu karere ka rubavu bavuga ko batangaga magana atanu buri cyumweru akaba ibihumbi bibiri mu kwezi ubu yarazamuwe agera ku bihumbi bitanu magana arindwi aba bacuruzi bavuga ko basanzwe bagowe n'ubuzima mu ngo zabo bavuga ko kubazamurira imisoro ari ugukomeza kudindiza ubuzima n'imibereho by'imiryango yabo isanzwe ibayeho ku bugenge ubu se tuzasura iki koko yewe ntawe urenza magana atanu wungutse magana atanu ntayo urenza ese ubwo magana atanu unayasoramo nkanahahije claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tukiri mu rwanda hashinzwe umugwi uhuriwemwo n'ibiro by'umushikirizamanza wa sentare yasubiriye sentare mpanabyaha yashyiriweho u rwanda ikorera iyarusha n'abakora mu nzego zitandukanye z'ubutungane z'u rwanda bagenewe gukorera hamwe mu kurondera abantu bikekwa kuba basize bakoze jenoside mu rwanda bakaba bahungiye mu mahanga ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi umwanzuro wafatiwe mu nama yahuje urwo rwego rwa oni n'abahagarariye inzego zirebana n'ubutabera n'umutekano mu gihugu bwana serge bramerte uhagarariye ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwasimbuye icyahoze ari urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yadusobanurira abari ku isonga ry'uru rutonde barimo umunyemari felicien kabuga majoro prote mpiranya wayoboraga umutwe warindaga umukuru w'igihugu na auguste bizimana wari minisitiri w'ingabo uyu muyobozi wa oni yasobanuye ko abagize iri tsinda bageneye umuntu uzajya uba witeguye kugenzura mu buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku bijyanye n'imanza zatangiye no kugenzura amakuru ku bijyanye n'abagishakishwa uyu muyobozi wa oni agasobanura ko harimo akarusho n'inyongera mu gufatanya n'inzego z'u rwanda au niveau de, de la juridiction internationale des nations unies nous avons encore huit fugitifs aragira ati ku ruhande rw'ubutabera mpuzamahanga ni ukuvuga umuryango w'abibumbye turacyafite abantu umunani bagishakishwa nta gihombo rero dufite mu gukorera hamwe kandi umusaruro wa ruto dufite uyu munsi birumvikana ntabwo byoroshye buri munsi ariko biragaragara neza ko kugera ku makuru no kuyahanahana ari ingenzi cyane ku nzego zitandukanye zahuye uyu munsi dufite icyizere rero ku musaruro aka kanama gashya gashobora kubona ku ruhande rw'u rwanda bo baremeza ko iri huriro rije koroshya imirimo yakorwaga na buri rwego baremeza ko gufatanya bizatuma abakekwaho gukora jenoside bahungiye mu mahanga bazafatwa mu buryo bwihuse bwana ntete marius ni umugenzuzi mukuru mu bushinjacyaha bukuru bw'u rwanda tugakorana ku buryo uh, ufite amakuru yahereza uh, undi noneho mu buryo bworoshye tukaba twabasha kumenya aba bantu baherereye hehe ese ni iki cyakorwa kugira ngo bafatwe ese ni iki cyakorwa kugira ngo nibamara gufatwa baze nyine baburanishwe either mu nkiko z'u rwanda cyangwa se na mekanizimu cyangwa se habeho n'uburyo kuko burya amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye no kwirinda no gukurikirana abakoze jenoside ateganya inshingano y'uko buri gihugu niba gifite abantu bakoze jenoside kibohereza bajye kuburanishwa cyangwa se ubwacyo kibaburanisha uyu mugenzuzi asobanura ko iri huriro rizajya rihura kenshi mu gushakisha ko intego yaryo yagerwaho nta nkomyi kandi ku buryo bwihuse urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rwavugaga ko rwasize abantu umunani badafashwe cyakora urwego rushinzwe gukurikirana abakekwaho gukora ibyaha bagahungira mu mahanga ishami ryarwo rikorera mu bushinjacyaha bukuru bw'u rwanda rwo rutangaza ko rubarura abasaga magana atanu bakekwaho kuba barakoze jenoside bagahungira mu bihugu byo hanze ni ubwa mbere urwego nk'uru rugiyeho gusa umugenzuzi mukuru mu bushinjacyaha bw'u rwanda nete mariyusi asobanura ko nubwo uru rwego ruje rutinze hari byinshi ruzafasha nka bariya ba figitives mwese muzi bakunze kutunanira kubafata bigaragaye ko bakomeje kuruhanya gufatwa ngira ngo ahanini ni nayo iki gitekerezo cyavuye ndavuga ngo ariko noneho washyira hamwe ingufu zacu zose tukareba ko bariya twari twarananiwe gufata tutabafata cyane cyane ni abantu usanga bitwa amazina nka cumi n'abiri ngira ngo icyo kibazo cyo kubona ko bimaze kugaragara ko bikomeye kubafata cyatumye nyine habaho iki gitekerezo cyo kuvuga ngo aho bigeze reka dushyire hamwe twese iri tsinda rigizwe n'inzego zigera ku munani harimo ibiro by'ubushinjacyaha urukiko rwasimba urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda uhagarariye ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu urwego rw'ubugenzacyaha ribu harimo kandi ubushinjacyaha bwa gisirikare uhagarariye polisi minisiteri y'ubutabera ndetse n'uhagarariye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg ari nayo ibitse inyandiko zose zakoreshejwe mu nkiko gacaca iri tsinda rivuga ko rizakomeza gushakisha abakekwaho gusiga bakoze jenoside mu rwanda bahungiye mu mahanga kugeza bafashwe bose urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rukorera arusha rwashoje imirimo yarwo mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na kane rukoreye inyandiko z'ibiregwa abantu bagera kuri mirongo icyenda na batatu muri bo mirongo itandatu n'umwe bakatiwe ibihano biri hagati y'imyaka itandatu no gufungwa burundu cumi na bane bahanagurwaho ibyaha hari imanza enye zimuriwe mu nkiko z'ibihugu hari kandi abantu umunani urukiko rutarashobora guta muri yombi ari nabo bagiye gushakishwa n'iri huriro ryashingiwe i kigali kuri uyu wa kane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho abamenyeshamakuru basabwa gukurikiza amategeko agenga umwuga wabo abarongoye ibisata bitandukanye nabo ntibabafate nk'abansi bakabaha amakuru igihe bayabasabye ako ni akamo k'uburongoye urwego sense rukurikiranira hafi uko umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi hari mu nama ejo ku wa kane n'abajejwe ibisata bitandukanye hamwe n'abarongoye ibinyamakuru n'amaradiyo ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka
muri iyo nama urongoye urwego sense yahuye n'abajejwe intwaro abajejwe ubucamanza abajejwe umutekano n'abajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru nestor banka umukunzi yabwiye abamenyesha amakuru icyatumye iyo nama itunganywa twari kugira ngo tubamenyeshe amategeko makuru makuru agenga igisata aherutswe gusubirwamwo hamwe n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru twahuye rero kugira ngo tubabwire ibyahindutse ibikuru bikuru biri muri aya mategeko mu ntumbero y'uko bose bobimenya kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe na bose kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ugende neza na cyane cyane mu bihe bidasanzwe twimirije bishira amatora mbere n'amatora nyezina aho twagiye turabona muri kahise hagiye haraba utugorane maze tugatuma ibintu bitagenda neza iyo nama yabaye ariko mu gihe bamwe mu barongoye amaradiyo yigenga mu burundi bavuga ko bitaborohera gushikira inkuru ku bajejwe ibisata bitandukanye mu gihugu uno yari yaserukiye umuyobozi wa radiyo isanganiro isambiranira ku butaka bw'uburundi yerekanye intambamye n'amakenga bafise mu kurangura umwuga wo kumenyesha amakuru ni kenshi tugenda gusaba amakuru cyangwa wahagarariye ubujumbura ugaterefona buri amatari kanaka akakubwira ati eee uwo mwisanganire wapi muribuka ibyo ibyo muri kahise cyangwa mwebwe tubafata nk'inzamba na humura ndiko mvuga ibintu tubayemo mu buzima bwacu bwa minsi yose jewe nibaza yuko nimba turi hano mu gihugu cy'u Burundi turi ko duserva lo meme public nibaza yuko atakudutandukanya ngira ni bimwe mwari mwavuze bya umwana n'ikinono sinumva ingene umutegetsi ari sanse kuduha inkuru yodukarifiya gutyo kandundura nk'uko yaserukiye iyo radiyo muri iyo nama bivuga ni ugushikira itangazo riba ryavuye mu nama shikiranganji canke ibyaranguwe na bumwe mu bushikiranganji bihabwa bamwe abandi bagakumirwa hariho n'ibindi bintu dukunze kubona umuntu arashaka gutegura amarealizasiyo ya minisiteri realizasiyo ziraba igihugu cose ukabona yatumiye yacaguye ni ibintu tudatahura gushika ino saa turi ngaha kugira tumenyeshe amakuru abarundi twese duhere na no ku karorero ka hafi murabona iyo habaye conseil de ministre kenshi tuje gusaba amajwi muri rtn declaration sinzi ko abandi bayimenyesha mugabo tuyibonera kuri radiyo na televiziyo by'igihugu niho tubyumvira twashaka rero mudutomore munaduhe na morale y'uko ibi byigwa muri ko muraduha uno munsi abategetsi abantu bose turi sanse gukorana batandukanye nabo muhora mubashikira mukababwira y'uko kugira tubane mu gihugu twese dutanga amakuru dutegerezwa gukora dukoranye murakoze umukunzi arongoye urwo rwego rucungera uko umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi aratahura imyitwarariko ya bamwe mu barongoye amaradiyo afise icyo asaba baba abategetsi cyangwa abamenyesha amakuru jewe nagomba ndagushigikire ndagutahuye ijana ku ijana mu bamenyesha amakuru igihe bariko barakora mu mategeko ku bwanje bufatwa co kimwe cyane cyane mu bintu byo guhabwa amakuru rero umuntu yimanye amakuru agashyira ko na komantere ko mwebwe tubafata nka radiyo zitemewe n'amategeko urumva uyu muntu biba byamugowe nawe hanyuma rero mesaje ndabahaye n'iyi umujournaliste wese burya ateza kuba afite karne d'adresse ba bantu bari muri kontakiti z'iwawe kandi mu masekiteri yose nako usanga bica byoroha mugabo ubwiye mbo d'abord umaze kugira specialisation wowe ubwira ubyihorera mu gisata cy'umutekano uba ufise abantu uzi ko urondera urondera inkuru mu ntara zose kuri nivo zose iyo kamyo dadwese umaze kuyifite ukaba uri sipesiyalize muri ico gisata abo bantu bitewe bitewe kubikora neza muzomenyerana mu gisagara ca bujumbura iyo nama yahuje abaje bava mu ntara za bubanza rumonge cibitoke intara ya bujumbura na meri ya bujumbura igitega hahuriye baje bava mu ntara za muramvya gitega karusi na mwaro ku mugwa mukuru w'intara ya rutana hahuriye abaje bava mu ntara za ruyigi cankuzo rutana n'amakamba ku mugwa mukuru w'intara ngozi hakaba hahuriye abaje bava mu ntara za muyinga ngozi kayanza na kirundo mu kiganiro ku bamenyesha amakuru nestor banka umukunzi arongoye sense yabajijwe ryari amaradiyo ijwi rya amerika na bbc y'abongereza azosubira gusamiranira ku murongo wa fm yishuye ko icyo kibazo kitari byari bitegekanijwe kuri uno munsi ko kizovugwa ikindi gihe atamenyesheje bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.